wibaziki ni ikiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
twa kure andika ubutumwa ariyo mesaje canke uturungikire amajwi ariyo audio
twaba kuwa mbere kwa kane n'ukwa gatatu bariyongereye kuko eh, gutegura amatora
komera iyo ngingo byo ntabwo nayakiriye neza
ndabaramukije bakunzi ba radiyo nzamba gateka kawe nongera ndabaha ikaze mu kiganiro wibaza iki Eh, ikiganiro kiba iminsi yose kuwa mbere kuwa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu kuri wesitatu akaburungu nzamba akaburungu org alex heza nije ngenda kibashikirize mu mpinga bw'ivyuma umunsi ukaba turi kumwe na theodomire manirambona urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi itatu akaburungu inzamba akaburungu org mu kiganiro wibaza ikicu kuri uno wa gatatu turaza kuganira n'ibijyanye n'impunzi iba ata gaciro ifise isumbwa n'ibikoko byo mu gihugu kiba caramwakiriye aya majambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari igihe hahimbazwa umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi aho yashimye ko we atarigera aba impunzi woba wibaza iki kuri ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko mumenyereye rero turabasanga tubonekera amajwi yanyu ari audio canke mukagira ico mwanditse kugira mushikirize iciyumvire canyu tudatevye rero reka dutangure kino kiganiro cacu twumviza akarimbo gatoyi hanyuma twakire aba eh, hanyuma twakire abanywanyi bakarinda ucirekwa no kuramba igihugu cy'amata n'ubuki bagihinduye icy'amagrenade iyo twirigwa siho turyama twarabaye nomade tubaho twikeka urupfu nk'umuhungu avutse ku ngoma ya herode imitima yirirwa ihagaze kurusha n'umurolaje mu gihe tunyotewe amahoro hari abanyoterwa amasoro niduhuze ibyumviro nka merina taxi velo ni hasta la victoria siempre baragize umwanya impene umwanya wo kwiga ngo ubuzima nitombora imana izomuha sinira umwadolesa ndi contre tudaje nka ernesto che guevara umujene na risaje amafaranga yo gufasha abapfakazi n'imfuvyi niyo asigaye agura abamaketa n'ibiyeri isi irabona ariko yarabaye nyamuragi n'abari kubivuga iminwa yugawe n'inoti amarira y'imfuvyi indazo yahanagura ko abari akaba ariko ukijya ku murongo twibutse yuko turiko tuganira eh, mu kiganiro wibaza ikico kuno wa gatatu Eh, twakire rero umunywanyi wacu wa mbere wo kuri uno munsi eh, hori imbere eh, Jean Baptiste ari mu ntara ya Gitega aragira ico ashikirije turabambuje cyane ni ukuri imvugo yakoreshejwe na evariste ndayishimiye ni imvugo y'agasuzuguro ni imvugo y'akagaye ni imvugo yo gukora mu nkovu umurundi wese yahunze kandi murazi neza kugira umuntu arinde yiyumvira guhunga ni, ni ibintu bikomeye cyane umuntu aba yarushe mu mutima no mu mutwe kandi akabivuga gutyo azi neza ko kugira umuntu ahunge byavuye ku burongozi bubi asanzwe azi nabona atiyobagije abantu utahunze yarapfuye utahunze bamwe benshi bari mu mpimba uca bumva neza ko umuntu ateza guhunga kandi abo bantu bose bahunze nta n'umwe adafite ubwoba bw'umubiri icyatuma bahunga rero bahunze kubera umutekano bafise bahunga kubera inzu mbonerakure bahunga kubera igisoda n'igipolisi bahunga iperereza urwego rw'iperereza urumva ko umuntu atezwa guhunga ikigekana ni uku n'utahunze n'uba ari hagati mu gihugu ntidegembya mu kuvuga umuntu ashyira kurushi ku muntu kugira ngo avuge asohore icyo avuga agire icyo avuga urumva ko bibabaje cyane rero agaca avuga ko uwo wahunze ngo n'uwagiye ngo ngo ngo afise ngo ngo amakosa ngo n'uwagiye yishe ngo azohunguke ngo akashambara ngo ngo karungu kamisurirwa ngo nimba ari mu muryango ibaza yuko umuntu yahunze ari uwagiye yishe abantu cyangwa uwahunze n'u- n'uwa- uwahunze ni uwanze kwicwa afite ubwoba umwicanyi ari ngaha hagati mu gihugu ari ngaha mu gihugu umwicanyi n'umusodani umupolisi imbonerakure bajya bahunze na- n'abere n'abere kuko ufise umutwe muto awenda urugumo ni ukuvuga ko rero imvugo yakoresheje ari nk'umuntu w'umuperezida birababaje cyane yaragize imana ko atahunze n'ibyo ariko nibaza yuko afite abagenzi bahunze n'ababanyi biwe ntabuze n'inshuti yahu- n'umuryango we wahunze babi baraba imvugo bakoresha mu gihe baba bariko bara- baravuga kuko aho ni ukugira ngo abakore mu muti mu- abakore ku itama bishobotse bahu- bahunguke kuko yarabuze ikindi cyatuma bahunguka ikindi ubwoko bwabo batume bahunguka ni ukubashinyaguriza rero kubera kubashinyaguriza birababaje murakoze cyane
baragize umwana impene umwanya wo kwiga ngo ubuzima nitombora imana izomuha sinira umuadolesa ndi contre tout daje nka ernesto che guevara umujena risaje amafaranga yo gufasha abapfakazi n'imfubyi niyo asigaye agura abamaketa n'ibiyeri isi irabona ariko yarabaye nyamuragi n'abari kubivuga iminwa yugawe n'inoti amarira y'imfubyi indazo yahanagura ko abari kubafasha aribo baturubika bravo christine nahe gapia magisha lome imana ibahetagire murabasere fame mama yafanye imbanyi ku bitaro bya ikiganiro muziki kirabandanya tubandanye mu ntara ya kayanza aho eh, bosco eh, hicu burundi nawe nyine agira icyo ashikirije ku majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye tumutege yombi mwaramutse neza muri iki kiganiro perezida varisito ndayishimiye yatanze ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ku munsi bibuka eh, amasezerano y'ubumwe yavuze ko impunzi iyo zibungira mu bihugu zijyamo zirutwa n'impene zo muri ibyo bihugu baba bahungiyemo jiwe naciye niyumvira kandi ntembereza ubwenge ndibaza iby'abagabo baje bo muri senedede baje bava mu ishyamba bafise umuco umuco utari mwiza wo gusuzugura wo kugayana no kwiganza ariko ciwe ku byo guhunga niyasubira kubivuga azobivuga yitonze kuko hajya umuntu ahunga kuko atinyirira amagara yiwe atinya kwicwa atinya gutotezwa umuntu ahunga kugira ngo asize agatwe kiwe kuko ababona abangamiwe nutanga akarorero yaba adolphe nshimira imana yara- yaratse yuko azokwicwa urya munsi cyangwa urya tariki yagandaguriwe ko aba yaranyatse amagara agahunga ntaba yarasize ubuzima ntaba yarasize ubuzima bwiwe muri- muri urya mwanya yishwe muri burya buryo yaba atanaze kararuza yarazi yuko azokwicwa akicwa n'abajejwe umutekano ndetse mbere bamwe yarusha n'igi- n'igihagararo aba yaranyatse amagara agahunga ntaba yaremeye gupfa ntaba yaremeye gupfa yaba oscar ntasano yara- yarazi yuko azokwicwa muri burya buryo atishwe n'ubwo akarago akabimenya yuko urumurari yari rurya ntawe yararetse kunyaga amagara musaga n'izindi mbonerakure zigenda zi- zicwa iyo baba baba bazi yuko baraririwe ni- baraririwe n'ukwicwa kuri- muri burya buryo ntibaba- nti- ntibaba- ntababa- ntibaba bararetse kunyaga amagara yabo hariho n'abandi nodondagura Eh, iyo baje kwimenya yuko baraririwe kwi- baraririwe n'urupfu rw'ukwicwa urw'agashinyaguro baba baranyatse amagara yabo harya rero icyo nokubwira ni uko mu menyeshamakuru bajya abantu bagize iminsi bahunguka bagaca- bagatorwa baciwe imitwe nk'uwo numvise nimba ari ku ku mukeba ejo bundi ngo yahungutse bageze bara- bararaba bamutora ikiziga ngo ku- kuri mubwere ngo ku rugabano namba rwa bujumbura n'akabizi yaciwe umutwe n'uwundi ngo yahungutse ava muri afurika y'epfo nawe nyine bagasanga yaciwe umutwe abohewe amaboko imugongo hajya bagiye baba bazi yuko bahungukira kwicwa muri burya buryo nije nibaza yuko baba bara- baragumye iyo bari urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri we zitatu akaburungu inzamba akaburungu org hajya guhunga guhunga no guhunga no gukiza amagara hajya umuntu ntahunga kuko yorohewe rero ndavuga n'iryo jambo umukuru w'igihugu nyakubahwa varisito ndayishimiye yavuze je ku bwanjye ndavuga ntiryayamwiyatse ryayamwiyatse na hari umukuru w'igihugu ryayamwiyatse iyo abanza kwiyumvira ntiyari kuvuga kurya ko guhunga si bibi kandi guhunga si icaha Eh, na yesu yarahunze ari umwana w'imana Eh, kandi yarahunze ari umwana w'imana umwana w'imana igaba isi n'ijuru yarahunze Eh, sinibaza yuko ibintu byo guhunga tuzoza tubivuga twitonze mugabo ikizwi ni uko impunzi muri iyi myaka tugezemo impi- impunzi zirafise zirafise amategeko azikingira kandi amategeko azigenga zikagumana agateka kazo bakaguma ari ari abantu mu buryo bwo gufashwa mu buryo bwo kwiga no mu buryo no mu buryo ubu na buriya keretse gusa ikintu badashobora kwemererwa baba badafise ni ubwenegihugu kuko ubwenegihugu baba babutakaje igihe bataye igihugu cabo bakanyaga amagara hanyuma ibyo kuvuga yuko impunzi zirutwa n'ibitungwa byo muri icyo gihugu nibyo nari mpejeje kuvuga Eh, kome kubwiwe arabivuga gutyo akavuga yuko atarahunga atarahunga umugabo rero kuba atarahunga nta kibazo kirimo hanyuma rero ata kibazo kirimo ni cyiza cyane umugabo rero nk'uko nabivuze aravuga neza yitonze abarundi baciye umugani ngo twenge ikibi wasamye kikaron- kikarongorera mu kanwa cose niba atarahunga uwiwe azohunga niba atarahunga inshuti yiwe izohunga isi ntita- ntisakaye kandi igihugu gitemba giteze arabivuga yitonze mugabo icyo nosozerera ko impunzi zirutwa n'ihene cyangwa ibitu- ibikog- ibitungwa ibitungwa byo muri icyo gihugu n'izirya zo muri tanzaniya barungika imbonerakure zikabasanga zikabica nibajya muri Ta- bahungiye tanzaniya barungika imbonerakure zikabanyuruza hafatikanije n'igipolisi cya tanzaniya Eh, eh, ni ijambo ryo gushekeza no gukindaga kugira ngo bajya bahungiye muri tanzaniya bagire ubwoba bahunguke nuko n'agasuzuguro n'akagayi nyine kabo kabo bagabo muri cndfdd mugabo nk'uko nabivuze sitemba itebye iherezo ibintu tuzotora tubibona iyo bigenda bica murakoze
usanga bativye ab'umuziki wacu mbega bo bigeze he rest in peace jean christophe matata natwe turi inyuma turacyahangayika kuri isi yameze amenyo yambaye minijipo aho umwana na nyina basangira umugabo urukundo narwo barufashe minenegwe baruhaye date desipirasiyo nka kinine hari igihe ukunda umukobwa akunda ifaranga akubwiye kuri uwa mbere umenye kuri uw'icenda aramabiro de shanje ngo ni muri kayirashi umukobwa atanga sida umuhungu agatanga ikashi ntibagitinya imana benshi bizera ikapoti benshi bobaye nkanjye sida yobonye ku isi
ikiganiro biraziki kiranganya twibutse yuko tuko tuganira ku bijyanye n'impunzi eh, iba ataco eh, n'amajambo yavuzwe yuko impunzi iba atagaciro ifise isumbwa n'ibikoko vyo mu gihugu kiba caramwakiriye aya akaba ari amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari igihe hahimbazwa umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi aho yashimye ko we atarigera aba impunzi Eh, turabandanya rero ikiganiro cacu tubaza hari abanywanyi yacu hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi eka n'iy'igihugu eh, nico gituma twerekeze he mu ntara ya Rumonge naho nyene aho umunywanyi wacu Baltazar agira ico ashikirije Eh, ndabaramukije Eh, mu by'ukuri umukuru w'igihugu ayo majambo yavuze yuko ngo impunzi yahunze ngo irutwa ngo n'impene uri muri icyo gihugu kuri umukuru w'igihugu arakwiye kuza aravuga imvugo mbabarira amatwi imvugo y'urupfasoni nk'umubyeyi w'abana nk'umubyeyi w'igihugu akamenya yuko atwara abamuru- abamutoye n'abatamutoye atwara abarundi bari mu burundi n'abari hanze kuko umurundi aguma ari umurundi ari kuvuga mu mvugo mbabarira amatwi kuko kugereranya umuntu n'igikoko murumva ko ari ibintu bibabaje mugabo je rero bimwe bimwe umukuru w'igihugu ndabimushimira kuko umukuru w'igihugu Variste ndayishimiye aragomba yuko impunzi zigaruka naho kamuciyemwo akavuga imvugo itari imbabarira amatwi mugabo kuba ndamwumva arifuza ko impunzi zotahuka kuko yaravuze yuko n'uwagirizwa ibyaha nawe yabivuze agaca avuga ngo igito gitabwa iwabo ntaba ari gito abafite igituma yahunze ntawuhunga ubusa abafite igituma yahunze nicyo gituma rijya jambo na nyine yavuze ngo igito gitabwa iwabo yari gukoresha imvugo mbabarira amatwi mugabo kubwira abarundi ngo batahe mukuru mukuru w'igihugu ndabimushimira ibyo byobyo kuko umu- umwana wese ategerezwa gusubira kumuhana muhira iwabo mugabo ingorane nayo nyir'icyubahiro evariste ndashimiye agire ingorane ni uko afite nk'uko yama yabivuze afite abahanuzi babi abahanuzi biwe ntibamuhanura ibintu bitomoye hari abahanuzi babi afise bagomba kugumiza igihugu cyacu mu ngorane murabona n'ubu bukene turimo amabarabara yose yabomaguritse ibintu byose byasubiye inyuma amahera y'agaciro kabura byo gituma abahanuzi biwe ari bo babi naho undi wewe n'ukuri yagomba gusubiza hamwe abarundi yabuze abamuhanura neza tuba tugira amahoro cedric eh, mu gisagara ca bujumbura nawe nyene aragira ico avuga ku bijanye n'amajambo yashikirijwe na evariste ndayishimiye reka tumukurikire Eh, mwaramutse neza icyo cyo mvuga kuri ibyo bintu byashikirijwe na Ibrahim ndayishimiye je novuga no- neza yuko eh, mu kubivuga ntiyiyumviriye kuko ibyo nta mukuru ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo kuko azi neza nyine ubuhungiro bubabaza ubuhungiro burajyana burababaza cyane rwose kandi eh, nimba atarahunga azohunga n'ejo kuko eh, buraca bugacana ayandi ariko ntabyo ndamwipfurije kuko ubuhungiro ni bubi ariko nk'umukuru w'igihugu yoraba ibyo avuga akabanza akabi- akabyumvira apana kuvuga ibintu nk'ibyo kuko arazi neza bajya bose bahunze ko bahunze kubera abo nyene aribo babirukanye babatoteje bagomba kubica eh burya rero umuntu arinze ati igihugu ntagitangwa nuko agombye kugenda gusa ababona neza ko umutekano we ubangamiwe ibyo ni byo kwitondera ibintu nk'ibyo si byo kuvuga umuntu w'umukuru w'igihugu yego hama arazi neza yuko impunzi nko ziri muri tanzaniya eh igituma yavuze ibyo impunzi impunzi ziri muri tanzaniya arazi neza ko zibayeho nabi zicwa zikanyuruzwa zikatotezwa amabi yose abaho ara- barazikorera bivuye kumanira kure zavuye no mu burundi zifatanije n'igipolisi ca tanzaniya eh, bagakora ivyo bashaka eh, rero nk'umuntu yahunze muri tanzaniya ba- avuga yuko asumbwa n'igikoko caho kuko nta kibakingira leta ya tanzaniya nyene ifatikanije n'abo barundi mu kubatoteza ivyo abivuga bi- yisunze ivyo rero kuko azi neza yuko eh, binjira ko bashaka bagatora abo bakeneye bakabica nta kindi abivugira ivyo rero ariko yihanuriye yisubire ku vyo si wo muti ahubwo yari akwiye kurondera uburyo buyo batahana bakabakingira eh, hakagarukana umutekano mu gihugu hama bakagaruka naho kuvuga ibyo byo byo nawe ntazi hari igihe nawe ejo yohunga ntavyo azi yego nuko nuko ndabibona murakoze jean bosco ku bishatse aserukira impunzi mu ikambi y'impunzi y'i mahama
Eh, bi- birababaje cyane kumva umukuru w'igihugu eh, asanzwe ari umubyeyi w'igihugu ashobora kuvuga yuko abantu basumbwa eh, n'intungwa n'ibitungwa birababaje cyane rero niyumvira yuko ngira ngo eh, umuntu atagiye kure ubuhunzi ntibutanguye uno munsi ngira ngo mwe n'abandi nabo nyine barabizi iyo baciye barazi ko abantu batari intungwa ariko igihe kigera bigahinduka n'umunsi imana ikabashyira heza rero eh, ni kwihenda gato kuvuga kuriya kuko ibi birabaho kandi bigahinduka bivanye n'ibihe biba bihari rero niyumvira yuko nk'umuyobozi mukuru yarihenze mu kuvuga Eh, uretse eh, yuko nyine rimwe na rimwe eh, mu buhungiro nibyo umuntu ari mu buhungiro nta nta nta kuntu uba witegereza muri byose ko utaba uri mu gihugu cy'amavukiro ariko biba bivanye n'impamvu zatumye ugihunga ariko aho aho uba uri ikintu icyo ari cyo cyose mu cya mbere ni ukwiyakira aho umuntu aba ari kuko ubu wumva yuko uko bimeze kose uba uri mu mutekano gusumba aho wavuye rero ah, niyumvira yuko abantu barabaho kandi muri iyi nzira nyine imana ikomeza ibana n'abantu nyine nzira yuko mura- kuba mu buhungiro si ko gupfa kandi kuba mu buhungiro ni ukuvuga yuko uba usuzuguritse ariko kimwe gusa ibihe kandi ubuhungiro buragerageza kimwe bugahi- bugahera rero niyumvira yuko umuntu kuba mu buhungiro si ukuvuga ko iyo babaye intungwa iyo babaye impene ni ukuri kuba mu buhungiro ushobora kuba uriyo kandi abana bariga ko bimeze kose eh, abana eh, ababyeyi barabyara eh, mbega abantu bariga mbega ubuzima ureka kugira bwa buzima nyine uba ufite mu gihugu eh, kitwa cari c'amavukiro ariko ubuzima buba bubandanya nk'ahandi hose Merci Badiou, merci Amidou Hassan. Ok, Amidou Pro, Shingimizi, ni hasta la victoria siempre.
ikiganiro ubuyobozi bw'igice kuri no gatatu rero ni hano duciye tukigarukiriza mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yombi alex keza nawe kandi akibashiriza nkaba ndabakingurikiye naho utaha wibaza iki ikiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaza iki twa kure andika ubutumwa ariyo mesaje cyangwa uturungikire amajwi ariyo odiyo
wibaza iki twaba kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu bariyongereye wibaza iki kuko eh, gutegura amatora wibaza iki iyo ngingo byo ntabwo nayakiriye neza